hello my correct people. welcome to bcgs tv if na today be di first time una dey come across my channel don't forget to hit on the subscribe button and the notification bell so that anytime we carry gist they come when I go dey see and for now, when they go they come god will bless you una i dey tok about royal home nigeria celebrities for here so my correct people, i don't come again with another correct gist you understand you wey dem talk say The person wen im born oloritobi children good say the person don e don miss na wetin i hear for social media o na im make i use allege because my eye no reach am so my people, na the gist na i carry come for una so for those one i never hear so make una lis ten to the gist and leave una own comment thank you god bless you my pipo hmm, Not be smart, you oh. know. allege o oh. i dey put allege you understand Come comia no dey for wahala so my correct people. They tok say the woman when he born oloritobi philip pikin children say the woman say e dey miss say dem say the woman papa he come come dey find e come find the lady come um palace say because of say the last time when e see am na be yesterday you understand say na yesterday na im take see am say right now They no see the woman again say the woman they miss my people. They say the woman when uh, e born those children say the woman bin go national population commission say we go there so right now and again the woman still go go report say for another place say e children say they don collect am for im hand so wetin he go do for national population commission say they say the woman go do say the woman go do passport shebi una know wetin dem dey do for national population commission dem say na passport dem say the woman go do for there you understand e go do some issues wey e wan take do passport say dem say na olori tobi say make e go do am make e take gbagi comot for nigeria you understand so dat e go leave di pikin for am according to di gist wey we hear we hear say di agreement wey dem get di agreement na no be di woman come dey put up again say di woman una know now how dem take dey carry dis thing uh, surrogate pikin then the woman no be uh, maybe the woman no wise reach because if you carry surrogate pikin they don pay you you are supposed to walk away you no suppose to come be dey come be third party for inside you suppose to walk away from everything and the woman now you no hear you no walk away You still dey make um, mouth you understand You still dey e still dey dey around e still dey poke nose into olori philip affair you understand but dem say di papa na him don find am papa don find am papa don find am go ile-ife as e be say e no see am na him papa find am go ile make e see weda e go see am for there my correct people. Another gist wey we dey hear again dem say okay now as di papa don find di you don find the lady go you understand so many people come dey think now say okay now the lady wey be say you know before they go do dis eh, surrogate of a thing dem dey pay them big money you understand but after she don do am alejo oh, my people. After she don do am finish she con refuse to comot according to wetin we hear she con refuse to comot e con still dey um emenge dey pin body into olori eh, affair into olori tobi life e con still dey pin body for there which e not suppose to be so i don watch it. i don watch this kind thing for nigeria movie for one yoruba movie like that. When be say e do surrogate finish e con begin still pin no when dem come talk say e no e still different small sha e still different small e still different small na the na the surrogate uh, mama na im refuse to leave the pikin because uh, the parents the person wey e wan the surrogate he abandon her e think say she go die for when she dey born the pikin this one now e different from olori tobi own When be say this woman e think say Eh, he come begin after he don born the pikin finish He suppose to go because no be according to the gist wey we dey hear no be the woman sperm dey use na Toby philip own and oni of ife own na dey use put for her body so she suppose to go no be is not Uh. na no be illegal wetin dem do no be illegal na legal thing na dey do so e come talk say dem say make dem do passport for her and uh, make e take do visa make she take travel comot for nigeria you understand so even dem say make dem do passport for you you no suppose to compulsory you no even suppose to talk you suppose to sign because dem say dem dey sign you go sign agreement say you no go talk nobody go know anything concerning the issue na wetin me i hear be that one o so my correct people right now dem dey find di lady dem no see am and dem don summon oloritobi for national population commission you understand and when e be say okay now dem summon her for there and because na there na oloritobi philip say according to wetin dem hear say na there di lady wey dem say e born dis pikin children na there e say e dey go go wan do her passport or something and now they no come see am for there and they no come write them, they no come answer them. so they no come know it happen They come dey very very worried and for that place now na make im e papa im e papa now come find am e be like say she tell her papa and when e be say this thing dem not the third person you understand dem not the third person This thing not be crime to help person to carry picking, and they go pay you that agreement na crime not be crime so my correct people. so the lady now when e do this thing, she now they never see am and oloritobi now they very very worried because of say they never see the lady and the ogun think say maybe ah, and the papa supposed to know say this lady now he get money to born twins not easy The lady is rich now they don't pay am money wey they pay that lady big well well the money big almost uh, like three million you understand the lady money go reach the lady to kawa comot for nigeria e big well well so i believe say make the papa hold hold on small say the lady go don kawa comot for nigeria you understand but the lady now be na national population commission wey na dey say make she go